imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza inshuti zacu mu duce z'amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona inama idasanzwe y'abaminisitiri mu burundi yateranye uyu munsi kugira ngo yige uburyo bwo gusubiza ibintu mu buryo nyuma y'urupfu rwa perezida pierre nkurunziza n'amashiranganji irongoye n'ikiga cyane cy'umukuru w'igihugu nk'uko bisabwa n'ibwirizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'uko umukuru w'igihugu atakiriwe iyo sentare izotubwira ibishoboka ubu ni gasito sindimwo ni visi perezida wa mbere w'u burundi amakuru yacu nanone aribanda ku burundi no hirya no hino ku isi ni mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana akuramukije edi n'abaduteze amatwi muri aka kanya muri afurika abantu mirongo umunani n'umwe nibo bamaze kumenyekana ko bishwe ku munsi wa kabiri n'intagondwa zishimikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu mihana yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria abategetsi bashikirije kuri wa gatatu ko abo barwanyi barashe bongera biruka inyuma y'abanyagihugu bakoresheje imodoka mu gitero cabereye mu mihana y'ahitwa felo buramatari wa leta ya borno babagana zulum umara yabwiye amenshi makuru ko hari abandi bantu ndwi banyurujwe abategetsi bo muri ako gace bashikirije ko ico gitero casa nko kwihora ku ntagondwa z'abayisilamu ziheruka kwicwa n'umurwi w'abanyagihugu wishize hamwe kugira uhagarike ubusuma bukorwa ku bitungwa vyabo abasivili icenda barimwo abana batanu barishwe ku mugoroba ku munsi wa kabiri mu ntara ya ituri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubwo bwicanyi bwegeswe ku muhari witwaje ibirwanisho witwa kodeko ukorera muri iyo ntara rishar deba kondo arongoye umutumba w'ako gace ubwo bwicanyi bwabereyemwo avuga ko amazu ashika ijana na mirongo itanu yaturiwe kandi abanyagihugu baciye bahunga bahegeje gufuba ababo umuhari kodeko uvuga ko urwanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu bugizwe ahanini n'abarimyi kandi bama batanye mu mitwe n'abahema b'aborozi n'abadandaza
washington ijwi ry'amerika abategetsi bakomeye mu bajejwe umutekano muri zimbabwe barabeshuje ibihuha bivuga ko hari abashatse gutembagaza ubutegetsi ni nyuma y'imyaka ibiri robert mugabe akuwe ku butegetsi n'akagwi gashigikiwe n'abasirikare akanama kadasanzwe k'umutekano kagizwe n'abakuru b'abasirikare n'abapolisi kagiriza abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu mugambwe zanu pf kwirakwiza ayo makuru abandi badoma ko urutoki ni itangazamakuru abadiplomate abanyaburaya hamwe n'indongozi z'amadini ako kanama k'umutekano muri zimbabwe kavuga ko ivyo bihuha ari uburyo bwo gucafuza ishusho ya perezida no kubiba urwanko mu gihugu karagabisha ko leta igiye gukora ibishoboka byose kugira abo biswe abansi ba demokarasi bashirwe ahagaragara kandi bahagarikwe leta z'ubumwe za amerika isaba ko haba ihagarikwa ry'imigwano muri libiya kandi ihamagarira imigwi igwana gukingira igisata ca peteroli igihugu kizeye ko uburaro n'uburamuko ibi byashyikirijwe kuri wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika mike pompeo ni igihe leta y'ubumwe yashikiriza ko ibisasu byatezwe mu kuzimu byishe abantu bashika indwi ku murwa mukuru tripoli ibyo bisasu byaturikiye i tripoli haciye iminsi leta yemewe na oni itangaje ko igenzura umurwa mukuru hamwe n'imicungararo yawo inyuma yo kwirukana abarwanyi ba generale karifa haftar bari bamaze umwaka barondera kuhafata ishyirahamwe mpuzamakungu oni naryo ryashikirije ko byagiranye ibiganiro n'abategetsi ba gisirikare b'impande zibiri zirwana ariko nta ruhande na rumwe rwagize icyo ruvuga kuri ibi biganiro sentare mpuzamakungu mpanabyaha yasabye kuri uwa gatatu ko abagirizwa ibyaha byo mu ntambara yabereye muri sudani bishikana ni nyuma y'umunsi umwe ali kushaibe yishikanye kuri iyo sentare ifise icyicaro irahe mu buholande umukuru w'iyo sentare fatu bensuda yabishikirije inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano yavuze ko kushaibe yagirizwa ibyaha bihohotera ikiremwamuntu yatwawe muri iyo sentare inyuma yo kwishikana muri repubulika ya central africa besuda yashimiye chade ubufaransa ubuhorande hamwe n'umugwi wa oni muri central africa ariko nta kindi yavuze ku ihagarikwa rya kushaibe uwo ali kushaibe yaronderwa na cpi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ku ruhara yagize mu bwicanyi arongoye umuhari witwaje ibirwanisho w'abajanjawidi
arakoze aloyizi bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho kubadukurikira ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye uyu munsi mu rwego rwo kurebera hamwe uko basubiza ibintu mu buryo nyuma y'urupfu rutunguranye rwa perezida pierre nkurunziza avugana n'itangazamakuru kuri uyu wa gatatu visi perezida wa mbere w'icyo gihugu gasito sindimwo yari yemeje ko iyo nama iri buterane hagati aho abanyacyubahiro batandukanye bakomeje gukomeza umuryango w'umukuru w'igihugu witabye imana iyi nkuru twayitegura yateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza inyuma y'umutaga mukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yagiye ku kirimba cyitiriwe ntare rushatsi i bujumbura gusinya mu gitabo cy'iteka abandikamo ico bibukira ko perezida nkunziza n'abamunamira batanguye gusinya mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu gatondo hari hagiyeyo abandi bubahwa bagizwe n'abashikiranganji abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu burundi hamwe n'abandi ibujumbura co kimwe no mu zindi ntara z'igihugu abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bemeje ko ubuzima bwakomeje ukuri kwamye inyuma y'itangazwa ry'urupfu rwa perezida nkurunziza kuri uyu wa kabiri ku gicamunsi uretse amadarapo yamanitse kugeza hagati abadandaza bagumye bacuruza abakozi baraja ku mirimo n'urujya n'uruza ruguma kwa kundi nta basirikare canke abapolisi bongerejwe mu mabarabara nta kintu kidasanzwe kiboneka mu vy'ukuri ubuzima bwakomeje ukuri kwamye abantu baratekanye ni kumwe mu bantu bakumugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura avuga eka no ku mugwa mukuru wa politiki igitega nico kimwe nubwo abantu ejo kukagoroba bacitse ivutu bacumva urupfu rw'ahoze arongoye uburundi inkuru nziza bakugara isoko nkuru yaho abakora imyuga itandukanye bakihutira kuja mu mago yabo kuri uyu wa gatatu abahawe bemeza ko imirimo yakomeje ukuri kwamye no mu ntara z'ubumanuko bushiye uburengero nka makamba na rumonge hamwe no mu buraruko bushiye ubuseruko nka ngozi kirundo na muyinga hamwe no mu buraruko bushiye uburengero muri kibitoke na bubanza niko vyari hatibagiwe mu buseruko muri ruyigi na cankuzo icegera ca mbere ca nyakwigendera avuga ko vuba leta igiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ntiyagume igihengeri gaston sindimwo banashaka gutuza imitima y'abarundi tubamenyesha yuko ibitekano n'ibwirizwa shingiro byose bizokorwa twifuza ko uyu mubyeyi tubize atomukurikiza agahinda kaba canke abandi twebwe rero nk'uko turekurirwa n'ibwirizwa shingiro tuzokoranya inama shikiranganji kugira ngo inama shikiranganji irongowe n'ikigacaniro cy'umukuru w'igihugu nk'uko bisabwa n'ibwirizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yuko umukuru w'igihugu atakiriho hanyuma rero ibikurikira iyo sentare izotubwira ibyo dushobora gukurikira mwebwe ni mureme mu bisanzwe ariya iminsi itikanijwe tuzokurikiza iminsi isabwa kugira ngo icyo gikorwa kibe mu maguru masha icyo gikorwa kizokorwa atangorane ibindi remezo gufata gushyikiriza ese ntare yubahiriza ibyubashingiro ibindi remezo camo bimenyeshwa n'inzego zibijejwe bwana sindimwe afata pierre nkunziza nkasa mu byaro bwa kabiri aramutaka tubuze umugenzi tubuze umuvukanyi tubuze umubyeyi umubyeyi w'abarundi bose ikindi tubuze umuntu witangiye igihugu kugira ngo uburundi bugume uko buri uyu munsi twebwe rero nicyo tuzomwibukira ko n'ibikorwa byinshi yakoze abarundi benshi bazomwibukira ko hariho umugani bavuga ati kirundi ati akamaro k'umubyeyi ukamenya atakiye ubwa mbere petero mwiza ni umuntu yihanga adafatira gakami azi gufata abantu umwe wese akamufata ukwiwe hanyuma kugira ngo twubake igihugu icyo twarabibonye kandi buri muntu adafatira aho nyine abanza gutorohoza yakunda kurwanya ubwigenge bwiwe petero mwiza yatwaye mu bihe eh, bidasanzwe mu bihe abarundi bari baciye mu mwanya munininya bari mu ngorane zidasanzwe amatwara yiwe yacu twese yaratumye abarundi begerana ubwa mbere aho umukuru w'igihugu ashobora kurangiriza ikiringo ciwe agatunganya amatora atari mu bahiganwa kugira ashikirize uwamusubiye icyo ni ikintu gihagije kandi kitazoba kwibagirana na gatoya twifuza gutekanya abarundi abarundi bashira ubwoba n'uzo ramuswa kino gihugu uyu mugambi wo gukura abarundi ubwoba ari bwiwe ari uwabarundi bose leta zunze ubumwe za amerika zarungitse ubutumwa bwo guhoza abarundi na leta inyuma y'urupfu rwa perezida nkurunziza ico gihugu kivuga ko citeguriye gukorana n'umukuru w'igihugu mushasha aherutse gutorwa leta zunze ubumwe zirahojeje abo bose bagandariye perezida pierre nkurunziza dukomeza ubucuti n'ubugenzi n'ihanga ry'i burundi dufatiye ku ibisikanya ry'amahoro aho hatowe umukuru w'igihugu mushasha evariste ndayishimiye twiteguriye gukorana nawe na leta nshasha dusubiye kwemanga inkunga yacu ku vyifuzo vy'uburundi biganisha kuri kazoza ka demokarasi iterambere n'amahoro birushirije niko itangazo rya leta rivuga iruhande y'ubu butumwa n'ubundi bw'abubahwa n'indongozi nyinshi ku isi harimwo n'ubwa perezida paul kagame yashize ku rubuga rwa twitter n'aho abatari bake mu mugambwe sendedefdd uri ku butegetsi bamufata nk'umwansi w'uburundi bakaba batanabihaga amatama haba mu materaniro bagira hamwe n'amasengesho ya bamwe bamwe eroge urikaneza ijwi rya amerika mu ntara ya ngozi aho nyakwigendera perezida pierre nkurunziza avuka urujya n'uruza rusa nk'aho rwahagaze ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mu ntara ya ngozi aho umuyisi perezida nkurunziza avuka urupfu rwiwe rwakiranywe umubabaro mwinshi mu bisata bya leta hakozwe imirimo iba yabaye n'ubwo umutekano waboneka ko wifashe neza nko mu gisata cy'ubutungane ibiro by'abacamanza n'amasentare byari byuguruye umwe mu bakora muri icyo gisata mu ntara ya ngozi yabwiye isoko ry'ijwi rya amerika ko buguruye ariko ko baronse itegeko ryo kudasasa mu manza zaba iz'amatati canke iz'ivyaha zari ku rutonde rwo kuburanishwa muri iyi minsi ikigandaro uyu mukozi wo mu butungane atashimye ko izina ryiwe rije habona amenyesha ko imanza z'ivyaha zikibiriraho zishobora kuburanishwa mu gihe zoboneka amasoko y'ijwi Amerika mu gisagara ca Ngozi atumenyesha ko mu bindi bisata vya leta hakozwe imirimo iba yabaye nko mu biro vya komine Ngozi hahora haboneka abantu benshi baje kwitura ibisata bitandukanye bihakorera haboneka abantu bake cyane ibintu vyari nk'uko no ku biro vy'intara aharangurirwa imirimo itandukanye mu karere k'uburaruko ku bw'ayo makuru uruja n'uruza rwahora rwibonekeza ku biro vyo gutoza amakori n'amatagisi ya leta rwari rwagabanutse aho ku biro vy'intara mu gisata ca obeya ayandi makuru yatohojwe n'ijwi rya amerika avuga ko ingendo zimwe zimwe mu ngendo z'akazi zari zitekanijwe hagati mu gihugu zasibijwe aho mu ntara ya ngozi no mu bisata vy'abikorera utwabo imirimo yakozwe yamara ibikorwa vyatanguye nabi nabi nk'aho biboneka ko bari bacitse intege ni nko mu gisata co gutwara abantu n'ibintu aho ingenzi zari nkeyi cyane mu gitondo cy'uno wa gatatu ivyo navyo ijwi rya amerika ribikesha umwe mu badereva b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu akorera mu gituro c'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu ntara ya kayanza kirundo na muyinga amakuru dukesha abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika amenyesha ko inkuru y'urupfu rwa perezida nkuru nziza imaze kumenyekana habaye ikimenyetso c'ubwoba n'ahatategeko ryo gutaha kare ryasohotse bamwe mu bari bamenyereye guteramira mu bunywero mu gisagara ca ngozi baribwirije gutaha kare aha ingozi umuhisi perezida nkuru nziza yahaba kenshi kuko yari asanzwe ahafise ikirimba ashikiramwo aho avuka ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba yahakorera ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi akanahakorera ibikorwa vyo kunonora imitsi aho yari yanashinze ishuri ryigisha umupira w'amaguru Academy Romisaje kuri uyo mutumba nk'uko amakuru adushikira abivuga abaho bemeza ko babuze umuvukanyi hejuru yo kubura umukuru w'igihugu inkuru y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza yabaye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na General Evariste Ndayishimiye abanyarwanda baturiye umupaka wa Nemba uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi biteze iki mu migenderanire ku butegetsi bwa perezida mushya uzayobora u Burundi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakiriye ibitekerezo by'abatuye aho inemba ijwi rya amerika igera ku mupaka wa nemba mu karere ka bugesera uhuza u rwanda n'igihugu cy'u burundi yasanze ufunze biboneka ko hashize iminsi myinshi uyu mupaka udakoreshwa ku ruhande rw'u rwanda ijwi rya amerika yasabye umwe mu bapolisi babiri bari barinze umupaka kugira ngo irebe umwuka uri hagati ku mbibi z'ibihugu byombi maze uwo mupolisi kuri telefone ngendanwa ye abaza abamukureba bamubwira ko atumenyesha ko bitemewe kwinjira muri uyu mupaka uwo mupolisi wari ku mupaka wa nemba yatubwiye ko umaze iminsi myinshi ufunze yatubwiye ko mu biro by'abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda haba harimo umukozi umwe agira ibyo atunganya ariko nabwo bitari buri gihe aha ntibyemerewe kuhafata ifoto igaragaza uwo mwuka uhari ku ijisho ry'umunyamakuru mu gihe gito nahamaze nabashije kubona abantu babiri bagenda mu mupaka hari haparitse kandi n'imodoka nto biboneka ko ariyo mu bwoko bwa Suzuki aho ku ruhande rw'u Rwanda kandi nari mpagaze nganira n'umupolisi haboneka icyapa gishinze ku ruhande rw'uburyo ku wabagana mu merekezo y'i Burundi kibuza imodoka kwinjira hagati mu muhanda kandi hari bariyeri ifunze mu buryo bugaragara nk'ikimenyetso cy'uko umupaka utakiri nyabagendwa nta kimenyetso ijwi rya Amerika yabonye kigaragaza ko haba hari umutekano udasanzwe ku bihugu byombi muri ibi bihe hakunze kumvikana icyuka kibi hagati y'ibi bihugu nyuma yo guhakanirwa ko bitagishobotse kwinjira mu mupaka wa Nemba ijwi rya Amerika yongeye gutekereza kuri zimwe mu nzira z'ubusamu haba abanyarwanda yewe n'abarundi bamye bakoresha mu migenderanire ibintu bikimeze neza ubu ntushobora kurenga hano pe ntabwo ujya i burundi ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka nta na gato ubu ngubu nta n'uharebesha n'ijisho yaba ari we cyangwa se natwe nta muntu uhakandagira aho nari ngeze mu murenge wa Kamabuye ahazwi nko ku munzenze ku kiyaga cy'uhuha uhari mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda ku ruhande rw'u rwanda abareba imbere komine busoni yo mu burundi usatira uburundi ku ruhande rw'u rwanda haboneka akazu kubakiwe abashinzwe umutekano wo mu rwego rw'inkeragutabara aba barahirirwa bakanaharara barinze umutekano nta muturage w'umunyarwanda cyangwa w'umurundi wemerewe kuharenga muri ibi bice by'ibyaro abaturage b'ibihugu byombi bakigenderana wasangaga haboneka urujya n'uruza ku barundi bakundaga kuza guhahira mu rwanda no gukodesha imirima bagahinga bakagabana n'abanyarwanda abanyarwanda cyo kimwe n'abanyarwanda bakajya guhahira i Burundi amafaranga yahise azamuka aho abarundi batakizi rino umuntu agakorera amafaranga icyatanu ariko abarundi mu- uwabahaga magana atanu magana atandatu ariko ubu umunyarwanda amakeya ni igihumbi ubundi rero abarundi bakiza bari baradutesheje agaciro wa- wa wa munyarwanda akavuga ati genda akoresha umurundi wa makeya wa magana atatu magana atatu ntibatinyaga kuyakorera ariko aho babafungiye abanyarwanda bagize agaciro ubundi abarundi bari badutesheje agaciro nawe wajya gu- ukoresha abarundi mu mirimo twarabakoreshaga kuri magana atanu na magana ane ariko ubu ngubu byarahagaze umukozi ni icyatanu kubera ibyo byose bitakiriho hari impinduka zigaragara ku baturage b'ibihugu byombi nk'uko abatuye mu murenge wa Kamabuye babibwiye ijwi rya Amerika nk'ubu ngubu ikiro cy'ibishyimbo kiri kuri magana atandatu magana arindwi ariko mbere by'i Burundi biza usanga ibishyimbo biboneka kuri magana ane magana atatu ariko ubu birahenze mu gihe rero kugeza ubu mu Burundi hamaze gutorwa umukuru w'igihugu mushya abanyarwanda bakavuga ko biteze impinduka ku migenderanire y'ibihugu byombi kubera ko ejo numvise u rwanda rwohereza telegaramu y'ishimwe ko batoye neza wenda twiteze impinduka z'u rwanda n'uburundi uburundi turabona ibyo byose rero umuyobozi ugiye ashobora kuzabivugurura Mm, azabivugurura kuko turabyizeye bizabungura iki hagati y'ibihugu byombi Eh, duhahirane nk'uko twahiranaga nk'ubu tugihahirana urabona ibintu byaturukaga hariya tukagura Ah, umuntu aba afite nk'akantu hano akagenda akakagurishayo nta kibazo twari dufite none ibibazo byabaye ibibazo urabona nk'ahantu dusigaye tugura ibishyimbo bihenze kubera ko bitacyambuka njye numva icyo nifuza ni uko twakorana tukagira imibanire myiza tugasurana nk'uko twasuranaga reka hano twanaga n'abageni umuntu yakoresha ubukwe tugatumirana none ntibikibaho ubwo rero ime- haje imigenderanire myiza twabona ibishyimbo cyangwa tukabona n'ibindi ibiciro bikabasha kumanuka ijwi rya Amerika ntiyabashije kugera ku barundi cyangwa se kubaca iryera ngo twumve niba nabo bahuje ibyiyumviro n'aba banyarwanda gusa mu bihe bitandukanye twagiye tuganiriza impande zombi zahurizaga ku byifuzo bibumbatiye ukuzahura imibano y'ibihugu byombi nka kwiyibutsa ko iyi migenderanire hagati ya kigali na gitega yatangiye gutosekara kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo wari perezida w'uburundi petero nkuru nziza yashakaga kwiyamamara izindi manda itaravuzweho rumwe ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage b'abarundi byahungiye hirya no hino ku isi maze icyo gihugu kikavuga ko u rwanda rwari nyirabayazana mu bibazo cyari gifite u rwanda narwo rukabyamaganira kure impinduka zitezwe ku mutegetsi mushya mu burundi generale variste ndayishimiye uheruka gutorwa uretse na rubanda rugufi ku bihugu byombi n'andi mahanga ziteze amaso eh bagira ubusa ijwi rya amerika inemba ku mupaka w'u rwanda n'uburundi mu rwanda uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ari kumwe n'abacuruzi bakomeye mu mujyi wa kigali bagejejwe imbere y'urukiko aho baburana ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta ubarizwa muri za miliyari z'amafaranga ni inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda uru rubanza ruregwamo abari abayobozi bakuru muri za minisiteri barimo bwana rwa muganza karebu wahoze ari umunyamahanga uhoraho muri minisiteri y'imari n'igenamigambi minekofine rwakunda christian wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa remezo godifro kabera wahoze ari umuyobozi mukuru muri minisiteri y'imari n'igenamigambi na eric kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire aba bagabo uko ari bane bari kumwe n'abacuruzi ba hano mu mujyi wa kigali bakaba baregwa icyaha cyo gukoresha nawe umutungo wa leta leta bagahendesha leta ku nyubako leta yaguze akayabo ka miliyari icyenda na miliyoni magana inani mirongo itanu ubwo kuri uyu wa kane byari biteganyijwe ko urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rugiye kuburanisha uru rubanza ku ifatwa n'ifungwa by'agateganyo abunganira abaregwa bazamuye inzitizi ahanini zahuriweho na benshi zagaragazaga ko batigeze bahabwa neza dosiye yuzuye y'ibyo abo bunganira abaregwa aba bunganizi kandi bamwe banatunze agatoki urwego rwa polisi ko rutabemerera gusura abo bunganira ngo babashe kuganira ku madosiye yabo abandi bavuga ko niyo polisi bemereye ibaha akanya gato kandi bakabuzwa kuvugana n'abo bunganira mu bwisanzure umwe mu bunganira umucuruzi uvugwa muri iyi dosiye rusizana aroyizi ari nawe ufite inzu bivuga ko yaguzwe na leta amafaranga y'umurengera metre gatera gashabana yasabye ko yunganira yarekurwa kuko afunzwe iminsi irenga icumi kandi bamushinja batarabashije kwerekana ibyo aregwa metre gashabana yasabye urukiko ko yarekurwa akazakurikiranwa ari hanze kuko kuba kugeza ubu ataratangira kuburana byaturutse ku makosa y'ushinzwe kumurega ari we ubushinjacyaha asaba ko atagomba kuryozwa amakosa y'abandi ngo agume muri gereza ubushinjacyaha buhawe ijambo bwagaragaje ko bwasabye polisi kujya yorohereza abunganizi b'abaregwa kugira ngo bahure n'abo bunganira ubushinjacyaha busobanura ko polisi igabanya urujya n'uruza rw'abasura abaregwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubushinjacyaha bwasobanuye ku kibazo cyari cyatanzwe na benshi mu bunganira abaregwa ko batabonye ikirego cy'ubugenzacyaha muri sisiteme busobanura ko sisiteme uko yubatse itereka bunganira abaregwa ikirego ahubwo bibonwa n'ubushinjacyaha ndetse n'urukiko ubushinjacyaha busobanura ko bwemereye buri muntu wese ufite uwo yunganira ko yaza bakamuha ikirego cyose ku kibazo cy'uwasabye kurekurwa kuko batabashije kubona dosiye bwemeje ko igihe cyo kurekurwa kitaragera ko hatarabaho iburana kwifatwa n'ifunga ifungwa ry'agateganyo urukiko rwahise rutanga umwanzuro ku nzitizi zari zagaragajwe n'abunganira abaregwa ukuriye iburanisha yasabye abavoka kwegera ubushinjacyaha bakabaha dosiye yose y'abaregwa umucamanza yanavuze ku cyifuzo cy'umwe mu baregwa wasabaga gufungurwa by'agateganyo asobanura ko bitashoboka kuko urubanza kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo rutararangira umucamanza yatanze icyumweru kugira ngo inzitizi zose zivanwe mu nzira yimurira iburanisha ku wa kane w'icyumweru gitaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri leta zunze ubumwe za amerika hakomeje imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage by'umwihariko abirabura kimwe mu bimenyetso bikomeye byaranze iyo myigaragambyo cyabaye gutera ivi iki kimenyetso cyaje gite gisobanura iki reka tubibaze mugenzi wacu thomas kamirindi ku buryo bw'akataraboneka abapolisi benshi nabo batera ivi abigaragambya birabatungura cyane by'umwihariko igihe abapolisi barinze hoteli imwe bwite ya donald trump mu murwa mukuru w'igihugu washington dc na bamwe muri fbi ikigo cy'ubugenzacyaha cya leta zunze ubumwe za amerika nabo babikoze nk'uko abavugizi babo batandukanye babisobanura abapolisi baba bashaka kwereka rubanda ko babubashye bicishije bugufi imbere yabo kandi ko bumva ubutumwa bwabo gutera ivi bikomoka he iruhande rw'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'imbaga y'abigaragambya bashinga ivi hasi aya marite Luther King n'aya Colin Kaepernick akunze nayo kugaruka cyane mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu urugamba rwo guharanira uburinganire hagati y'amoko rwari rushyushye cyane muri leta zunze ubumwe za amerika uwari ururangaje imbere arangaje imbere abandi ni pasitoro w'umwirabura Martin Luther King Jr wo mu itorero ry'ababatista inshuro nyinshi mu myigaragambyo yabo we na bagenzi be babonaga abapolisi baje n'impiri n'impirita bagatera ivi hasi cyangwa ndetse bagapfukama bakisengera ntibahangane n'abashinzwe umutekano urugamba rwabo rwabyaye amategeko abiri yahinduye isura y'igihugu ni itegeko ryimakaza uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa ni itegeko rishimangira uburenganzira bwo kwidegembya kwa rubanda muri byose kandi hose mu gihugu droit civil mu gifaransa nyuma yabo gutera ivi hasi nk'uburyo bwo kwigaragambya byarasinziriye byagarutse nyuma y'imyaka mirongo itanu ku buryo bw'agatangaza kubera umusore w'umwirabura witwa Colin Kaepernick umukinnyi w'umupira wo muri Amerika bita football americain mu gifaransa iyo bajyaga gutangira imikino mu marushanwa ya NFL National Football League Kopernik yabanje kujya yiyicarira abandi bakinnyi bose n'abaje kureba umukino bahagaze mu gihe indirimbo yubahiriza igihugu yabaga irimo ivuga ariko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarabihinduye noneho atera ivi hasi byakubise inkuba abantu benshi barimo na perezida Trump ubwe baramwikorera baramutuka baramusebya bavuga ko adakunda kandi asuzugura igihugu ibendera ryacyo n'igisirikare cyacyo we yasobanuriye itangazamakuru ati rwose nkunda igihugu cyanjye gusa ndashaka ko gihinduka mu buryo bwiza ariko sinahaguruka ngo nereke ko ntewe ishema n'ibendera ry'igihugu gikandamiza abirabura n'abandi bantu batari abazungu nyamara rero abantu benshi benshi b'ingeri zose ibyamamare mu mikino itandukanye barimo Megan Rapino kapiteni w'ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya leta zunze ubumwe za amerika abahanzi barimo icyamamare Stevie Wonder abanyapolitiki barimo abadepite abayobozi b'amadini abacuruzi n'abashoramari bafashe urugero rwa Colin Kaepernick gutera ivi bimenyekana cyane gutyo muri leta zunze ubumwe za amerika none abigaragambya nyuma y'iyicwa rya George Floyd nabo batumye biba ahubwo biba mpuzamahanga ku buryo buhambaye bose bavuga bati black lives matter ni ukuvuga ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro gutera ivi rero nk'uburyo bwo kwigaragambya bisobanuye iki igisubizo turagihabwa na musenyeri ernest light umwepiskopi w'umwirabura wo mu itorero ry'abametodisite bo muri leta zunze ubumwe za amerika yanditse mu kinyamakuru cye cyo kuri internet blog cyitwa The Lighthouse ati Martin Luther King na bagenzi be babikoze bashaka kwamagana ivanguramoko ku birabura urugomo abazungu babakorera kubakumira n'akarengane Bishop Light arakomeza ati iyo abakinnyi mu kwiruka bavuduka bagiye gusiganwa nko gusiganwa muri metero ijana bashinga ivi hasi bituma babadukana imbaraga gushyira ivi hasi rero ni uburyo bwo gutangira amerika ikeneye irivi hasi kugira ngo irandure ivanguramoko maze ihe ubutabera n'amahirwe abana bayo bose kandi kimwe uretse ibyo ariko abigaragambya nyuma y'urupfu rwa george floyd bashinga ivi hasi babihuza n'uburyo uyu mwirabura yishwe n'umupolisi w'umuzungu derek chauvin wamucikamije ivi ku gakanu iminota umunani n'amasogonda mirongo ine n'atandatu kandi Floyd aryamye ku nda amaboko aboheye inyuma mu mugongo n'amapingu aba bagira bati nimudukure ivi ryanyu ku gakanu nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire mukubiri yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe